iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu ikaze mu makuru y'aka kanya ni ibinyoma ibinyoma byambaye ubusa koko nama ndabivuga ntirageze gutahuka ifu zobinyigiza zobibwira abarundi na cane cane abagungabanga bari mu mugambwe wanje bazobimenyeshwa
uwo ni leonard nyangoma umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi mu burundi arahakana amakuru avuga ko yaba agiye kuva mu buhungiro tubafitiye n'andi makuru arebana n'impanuka yabaye mu rwanda n'ikigo mezo shalom kizihiza imyaka makumyabiri n'itanu mu kwezi gutaha ntimujye kure nongere mbaha ikaze mwe mwese muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika mu rwanda haravugwa impanuka y'imodoka itwara lisansi yahiriye mu karere ka nyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu iyo mpanuka yahitanye umuntu umwe icyayiteye ntikiramenyekana temisitokira mutijima ubwo umunyamakuru w'ijwi rya amerika yageraga ahabereye impanuka ahagana isaa mbiri za mu gitondo iyi kamyo yari ikigurumanamo umuriro n'ubwo utari ugisohoka hanze nk'uko ababonye iyi mpanuka ikibababwiye ijwi rya amerika iyi kamyo yari ipakiye lisansi yavaga i kigali yerekeza i bukavu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yahirimye ahagana mu masaa kumi n'imwe zishyira saa kumi n'ebyiri z'uyu wa gatanu ihita ifatwa n'inkongi y'umuriro irakongoka ikamyo nabonye igwa isa nk'iyikubaho gakeya kuko aho yagwiriye ntabwo ariho yagomye igeze haruguru shoferi natandiwe icyo nabashije kubonamo bavuyemo noneho haciyemo akanya bamaze kuvamo nibwo umuriro watse uturutse inyuma ku cyumba cy'inyuma igeze ahantu ayirebaga neza mboneraguye ubwo mpita nsubira inyuma nterura ijerekani kuko nabonaga ari itanka nje kuvoma nari nzi yuko nyine ahantu impanuka ibereye tuhagera tukivomera nyine iyo inzego z'umutekano twazitanze kuhajya ubwo tuhageze duhura na esansi yari iri kumanuka tubona tutavoma kandi esansi ari umuriro ubundi twari tuzi ko ari mazutu ubwo bimaze guturika inkongi yitiza amakuru twamenye ni ay'uko mu bantu bari bayirimo umwe yahiriyemo ahita hasiga ubuzima icyakora umushoferi wayo ndetse n'umutandibo yo bayivuyemo mbere y'uko ishya uyu mutandiboyi yatubwiye ko nawe atazi icyateye iyi modoka guhirima kuko nta kibazo na gito yagaragazaga kuva yahaguruka i kigali nta kibazo na gito yari ifite ahagana mu masaa kumi n'imwe na mirongo ine n'itanu nibwo nabonye imodoka ihirima shoferi niwe wamenya icyabiteye gusa si yari yahise afata moto aragenda icyateye impanuka na n'ubu ntikiramenyekana kuko naho iyi modoka yaguye nta miterere mibi y'umuhanda ihagaragara icyakora bamwe mu bayibonye igwa barakeka umunaniro wari uyitwaye nubwo nta rwego rw'ubutegetsi rurabyemeza sinababwira ngo imodokari yirukanka cyangwa impanuka yatewe n'iki kuko imodoka nabonaga igenda bisanzwe njyane ni wenda natekereza wenda bishobora kuba ari ibitotsi kuko imodoka yagendaga iri nomo bisanzwe nk'uko ano makamyo asanzwe agenda tuyabona bitewe n'uko ari mu rukerera nakeka ko wenda yari yatwara wenda umushoferi akaba yarageze mu masaha yo kunanirwa kuko turi abantu kubera guturika gukomeye kwakurikiye inkongi bamwe mu baturage bari bahise bati izabo batangiye guhunga nubwo ntawahasize ubuzima umuvu wari isanzwe uherekejwe n'inkongi y'umuriro bigaragara ko byazimijwe biri hafi kugera mu ngo z'abaturage igihe amaze kururuka gutya ngeze mu rwuriri rwo kuburiri numva cyongere kiraturitse nta n'umwenda nongeye gutora ni ukuri nderuka nderuka mvuze nduru ntimarange ndebye hejuru ndisitushiriyeho birarangiye abaturage bari batangiye guhunga bava mu mazu basohora ibikoresho byose byo mu nzu hari n'abagiye basohora ibinyabiziga babyatsa bikabananira kubera ubwoba biruka nka bakikanwa mbega igikuba cyari cyacitse muri aka gace icyakora bwana kamari eme fabiye uyobora nyamasheke yabwiye ijwi rya amerika ko bakoresheje inama mu rwego rwo kubahumuriza babasaba kudahururira kuvoma lisansi kuri bene izi modoka mu gihe habaye impanuka mu rwego rwo kwirinda ko hari abahasiga ubuzima twagiranye inama yo kubahumuriza kubera ko bari bumvise ibintu byinshi biturika tumaze kubahumuriza tunabasaba yuko igihe cyose habaye agisida y'imodoka itwaye mazutu cyangwa itwaye esansi bakwirinda bya bindi byo kujya kuvoma kuvoma kugira ngo hatagira uhura n'ikibazo cy'umuriro bigatwika ba bantu baje kuvoma tugatakaza ubuzima bw'abantu icyo twabasabye ni ukuwuhageze bwa mbere yigiza y'abantu agakominika inzego z'umutekano n'ubuyobozi buhari kugira ngo tubungabunge umutekano w'abantu iyi mpanuka yateje ihungabana ry'urujya n'uruza ku modoka nini zikoresha uyu muhanda karongi nyamasheke rusizi aho kugeza ku isaha ya saa yine za mu gitondo nta n'imwe yashoboraga gutambuka icyakora imodoka nto zirimo n'izitwara abagenzi zo zari zashakiye undi muhanda muto abazitwaye bifashisha mu gihe hategerejwe ubutabazi bwo kuzimya iyo yahiye kugira ngo ivanwe mu muhanda kuri ubu igipolisi cy'u rwanda kibinyujije ku rubuga rwa twitter kimaze gutangaza ko uyu muhanda karongi nyamasheke rusizi wongeye kuba nyabagendwa ku binyabiziga byose temistokere mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
urakoze temisitoke mutijima mu burundi leta y'uburundi iratangaza ko abarundi biteguye gutaha bose bazakirwa neza ariko bagera kuri mirongo itatu na batatu bashyiriweho impapuro zisaba ko batabwa muri yombi bakazakurikiranwa n'ubutabera bagacirwa imanza iyi nkuru turacyayibategurira turabagezaho mu kanya reka dukomereze kuri leonard nyangoma uvuga ko igihe cye cyo gutaha mu burundi kitaragera uyu munyapolitiki utavuga rumwe na leta y'u burundi arahakana amakuru yakomeje kugaragara ku mbuga nkoranyambaga yemeza ko yitegura gusubira mu burundi yabitangarije ijwi ry'amerika mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wacu venuste nshimiyimana uri mu biro by'ijwi ry'amerika i londres
ego uno munsi mu gitondo nabyutse nuguruye telefone ndavye muri bwa buhinga bwa none ngo bita whatsapp mbona igihuha kiriko kirakwira cyakwiye imirambi yose ngo ngo ndiko ndataha ndiko nditegura gutaha ngo ndiko ndumvisha n'impunzi ngo ndazinginga zitahuke ngo ngo turiko tubikorana n'uwitwa reverien ubwa mbere wowe ndagomba mbeshuze ibyo bihuha ni ibinyoma ibinyoma byambaye ubusa koko kuko nama ndabivuga ntihageze gutahuka sinzobinyegetsa nzobibwira abarundi na cane cane abagunyabanga bari mu mugambwe wanje bazobimenyeshwa ibyo rero ntibibasamaze na gatonya ndabibeshuze si iby'ukuri leta y'uburundi imaze iminsi ihamagarira abanyapolitiki cyane cyane gutaha kugira ngo bagire uruhare mu matora ategurwa y'umwaka utaha mwebwe ayo matora mwiteguye kuzayajyamo icyo ntibivuga mu kirundi bavuga bati akuzuye ntikamurikwa ibyatumye abanyapolitike abarundi benshi bahungiye hanze bararenga inusu yo miliyoni muri ibi bihe urabizi abari mu rwanda bari muri tanzania uganda kenya iburaya za amerika hose urabizi burya ibyatumye bahunga icyatumye bahunga kihavuye ntibikeneye yuko baza kubinginga cyane kubararika ngo nimutahe ibyo wenda bivuga nk'ubizi neza kuko muri mirongo icyenda na gatatu igihe ndadaye mirikiyoro perezida w'uburundi yaheje gutsinda amatora yewe nari mushikiranganje ajejwe ibikorwa byo gutahukana impunzi ni ukubwira ko yuko abarundi bose bari barahunze bahungiye za tanzania benshi niyo bari mu rwanda bose bagomba gutahira rimwe rero ntibikenewe yuko ngo hagira abantu bagenda hanze ngo ari abo muri leta cyangwa abari bo bose ngo nimuhuguke igihe ibyo byatumye bahunga bihavuye nta nkeka ahubwo bazoza ku bwinshi ku buryo bigora bigora leta izoba iriho kubakira twebwe byaratugora cyane kuko baza ari benshi kubakira kubaraza n'ibindi byari bigoye cyane ariko nk'uko tubibona muri ibi bihe mu burundi nta matora koko nyakuri yo mu mwidegemvyo aragera sinzi ko igihe gisigaye babye dufatiye ku byo bavuga nk'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri gikwiye kugira ngo intabamyi zose zoburagiza amatora aba mu mwidegemvyo zizoba zaheze sinda byibaza cyane abaye mu mwidegemvyo ntacyo buza ko tuja mu ihiganwa cyane umugambi wacu uja mu ihiganwa nk'abandi ariko uko ndabibona ubu simbona yuko muri aya mezi asigaye bizoba byashobotse ariko se ko hari abandi ba banyapolitiki bataha bagera mu burundi bakavuga yuko bari baratashye bahunze igihugu kubera ibyabaye muri bibiri na cumi na gatanu ariko bakavuga bati ubu noneho ntacyo twakora n'ubundi ubutegetsi buriho ahubwo reka tujyemo kugira ngo turebe ko twabuhindura ntabwo byumvikana n'igihe muzatahira mushinga ntayo ibyo biraba bunyene bibaza bunyene bagiye guhindura ibintu nk'uko bakunda kubivuga bari mu gihugu kandi na twebwe aha turafise abanywanyi benshi mu mugabwe wacu bari mu gihugu hari n'abandi bari hanze ibyo rero ntitubuza ko ibintu bihinduka twarahinduye ibintu igihe twari mu rugamba rwo guhabuza uburundi ntitwama turi mu gihugu ariko ibintu byarashobotse turashobora kubihindura twarafatanya n'abandi bari hagati baguye mu gihugu nka bose hanyuma turashobora guhindura ibintu ibyo ibyo ntacyo bivuze byo kuvuga ngo ndagiye kugenda n'imirimo yabo barayifite uburenganzira ntawe ntangira guhunguka no ku bihe by'intwaro z'igisoda hariho bamwe bamwe bagiye barahunguka abarundi batari bake rero ibyo biva ku bushake bw'umuntu ashaka guhunguka arahunguka ntawe twubuze
Leonard Nyangoma umunyapolitike utavuga rumwe na leta y'u Burundi abeshyuza amakuru yavugaga ko ashaka kuva mu buhungiro agataha mu Burundi yaganiraga na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri mu biro bya VOA i Londres mu Bwongereza turagaruka mu kanya
banywanyi b'ijwi ry'Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu tugeze ku isaa kumi n'ebyiri n'iminota cumi n'ibiri i bujumbura n'i kigali ahari ikigo mezo shalom cyashinzwe na madamu margarite barankitse kigamije gufasha abana b'imfubyi nyuma y'intambara yo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatatu mu kwezi gutaha kizihiza isabukuru y'imyaka makumyabiri n'itanu umva uko margarite barankitse amaze kuganira na mugenzi wacu dayane nahazwe no kubesha diana mvuga ko noba nariyumviriye kugira ibyo shalom ndahejeje kwica ababyeyi nkabibona nkaba nari mu kigo cy'umwepisikopi ku itariki mirongo ibiri na zine gitugutu mu gihumbi kimwe n'amajyana icyenda na mirongo icyenda na gatatu narahunze nk'abandi mugabo mpungana abana bashika mirongo ibiri na batanu haba umudagi gukorera ishyirahamwe ry'abadagi ryo gufashanya icyo bita koperasiyo arimande yitwa martin novak araheza araduha indaro nuko rero niyumvira ngo ndahunganya abana hazoshika aho tutora banakuru cyangwa inshuti mugabo usanga rero biragoye nagira ngo ni nka kujya ko mu mirongo irindwi na kabiri cyangwa mirongo itandatu na gatanu ko ingwano kumure ko ari ukucanamwo kw'abarundi mugabo bica binyaruka nkazotora ababyeyi inshuti z'abo bana mugabo twahavuye tumararaba imyaka myinshi gushika n'ubu mu nyuma biba ngombwa yuko ndondera abantu ngo twiyumvire ingene tworamira abo bana abana wahunganye bari mirongo ibiri na batanu ubu maison shalom nyuma y'iyo myaka mirongo ibiri n'itandatu nubwo mugiye kuvuga muti tugiye guhimbaza mirongo ibiri n'itanu nk'isabukuru bageze kuri bangahe mumaze kuramura aho mwakiriye muri iyo myaka yose kuva muri mirongo icenda na gatatu sinigeze ngira statisitiki intumbero ya maison shalom ntiyari iyo kwandika abana novuga ba mamisi yose usanga hari aho bavuga ngo magimere de dix mille enfants abandi vingt mille enfants abandi cinquante mille enfants ngomba kuvuga ko jewe abana bose baje baranarenga kuko kuba kuri iyo tariki mirongo ibiri na zine gitugutu mirongo icyenda na gatatu nta munsi wijanye hataje umugwi w'abana umugwi w'abakuze bama bakunda kuvuga abana mugabo nokubwira ko cyabaye ubwa mbere nagize eh, nagumye kuri uwo mudagi amezi indwi nokubwira ko nakira abana bakomeretse bamwe banokotse ibyisho abandi ba- ba- baciye amaboko abandi bazibuye eh, novu- sinovuga batewe amagrenade usanga tu- tukiva kuri uwo marcel novak itariki cumi na zibiri z'ukwezi kwa gatanu mu mirongo icyenda na kane ni ukubwira ko nakiriye n'abana b'abanyarwanda kubera jenoside yagiriwe abatutsi mu rwanda nkabakira abana bavuye mu mawosorima usanga minsi yose nari jyenyine nguze hamwe na kurowe imfura yanjye eh, eh, kurowe ndayikunda abana bakuze aribo bajya barakira abandi batoyi bashike siniyumvira rero kugira institution nta shyirahamwe niyumvira mugabo mu- muri eh, mirongo icyenda na kane mbona ko bikenewe kuko twari twamaze kurenga uwo mudaga arahaga aratubwira ati singishoboye kubaguma murenga mirongo umunani tuhava tura- ndagenda gusaba umwepiskopi nyakubahwa musenyeri yozefu nduhira ubusa ko nari naramukoreye nari umusekiroteri wiwe ndamubwira musenyeri ibara ko ryaguye reka tujye hamwe tu- eh, twakire iri shuri hariho ishuri bari biciyemo n'abana Ah, ndamubwira nti none kino rifata ko rigaragara tukarikubura eh, hanyuma nkarondera imfashanyo kandi ati none imfashanyo yo gufasha abana bangana gutya aba bana uzobafasha gutya ndaheza ngiriya imana ko nabaye mu budagi nari naragize stage mu budagi narabaye mu bufaransa ndaba muri suisse ndabahamagara abo bagenzi bose ndababwira jewe ndakeneye ko tugira eh, dufasha aba bana babaye benshi cyane umudagi rero yari yaje gukora muri diyoseze ya ruyigi yitwa christophe fitch ot atarambwira ati reka tusabe amafaranga muri caritas allemande Carita- caritas y'abadagi nuko rero itariki cumi na zibiri z'ukwezi kwa gatanu nca nda- ndafata iryo shure musenyera nawe aradufasha turafashanya n'abantu benshi Mm, mm, kenshi bama bavuga amaragarita mugabo ngomba kuvuga nari mu bandi benshi mu- mu bakozi harimo abakozi eh, ba leta mm, nk'iyo miyumvire ya alexi nta mavukiro ngi- eh, yagaba iporoje y'abadagi nkiyumvira uwitwa antoine nzobandora eh, yari juge perezida wa eh, eh, eh, wa tribunal de grande instance yo mu- yo mu ruyigi donc twese twese twaciye duhaguruka mugabo imbere rero naciye ngumana n'abo bana sinigeze gushika n'ubu uti sinigeze mbana n'abo bana haraciye iyo myaka mirongo ibiri n'itandatu Ego.
igira ishiki ego reka tuje ku mirongo ya telefone turase benshi barindire ko dusangira ikiyago duhereye kuri landry landry ikaze amahoro uherereye ga landry mperereye mu gisagara cya bujumbura igisagara ca bujumbura akabazo kawe
ego nagombe mbanze nshimire mama Burundi ku kuntu ya- yafashije abana kuko hari urwaruka rwinshi tuzi yafashije cyane kuva bakiri abana n'ubu bageze mu ma universite bagombe bayamare hariho n'abayamaze tuzi ariko turamutera iteka ko yobandanyirizaho ntarambirwe kuko uwiteka niwe azomushimira ku bikorwa ariko arakora nongera ndababaza ikibazo kimwe icyo bategekanya gukora kuko mu gihe leta y'u Burundi yoguma inana kugurura ibiro byiwe kuko ubu baramwononeye baragize iki kandi byaramenyekanye cyane twagombe tumusabe ikiba icyo icyo- tumubaze icyo yoba ategekanya gukora nk'abantu dushima ibikorwa byiwe kuko abarundi benshi bara- barashimye ibikorwa byiwe kandi barabibonye n'ubu bakiri urakoze urakoze landry gira umunsi mwiza ngahe bujumbura
kuyi murakoze namwe yego turase na steve ku yundi murongo wa telefone steve ikaze nawe steve uratwu- nagira ngo nshimire uwo mubyeyi uherereye ga steve imbere ko tuguha ijambo ah, nitwa Steven ndi hano i Kigali mu Rwanda yego eh, ariko ndi umurundi nduga ku ijambo
eh, nagira nshimire uwo mubyeyi kabisa ibintu adukorera ni byiza cyane turabishima tukaba twanamubwira kweri akomereze aho akomeze afashe abana b'uburundi kuko nk'aba barimo hama benshi bamerewe nabi ariko ari kubafasha bari kwiga imyuga ni ukuri imana izomuhamugisha hanyuma tukaba twamubwira duti imana ibagiriye neza akomereze aho aba- hari n'abandi benshi bashaka kwiga imyuga ariko bakabura uburyo boyiga nanjye ndimo mu babishaka abantu mubaza nk'umuntu yoba ashaka kwiga imyuga uburyo wamufasha urakoze steve kigali ubwira umunsi mwiza yego murakoze cyane namwe mubwire umunsi mwiza yego marguerite barankitse murumvise utubazo n'ibyo eh, tuvuye kwa steve na landry muduge ku ijambo mu ishuri Em, icyo ntegekanya gukora bakayobera abahinga kuko em, mu by'ukuri byarandengiye iyo ndabyiyumviriye ni- ni ni agahinda kuko sinari bijya bintu yenda bisubiremo nari nabyubakiye abarundi si n'abarundi gusa kuko inde mpere ku bitaro ibitaro byavugwamwo n'abavuye tanzania n'abavuye eh, mu rwanda n'abavuye muri congo ni ukuvuga rero i- i- jewe ibintu byose nakoze nabikoreye ikiremwa muntu nta- ntasobanura icyo ngiye gukora nicyo nasemereye nicyo gituma mm, nangajwe Na- nasemereye kuko bari bahegeje kwica umwana akomeza amahoro ni ukuvuga n'uno munsi icyo nkora ic- icyo nshobora cyonyine ndasenga nkas- nkasabira by'ukuri abategetsi b'i burundi hanyuma none hari ico mutegekanya eh, vuba bwangu kumva avuga ati uko biri kose turacakeneye ivyo bikorwa vya maison shalom ni ikintu mwiyumvira ko mushobora gusubira kwiyumvira gukora vuba canke muracatenyenye bibanze bibe uko muvyifuza ko biba Mm.
jewe nogenda bamaze kwita umubyeyi ko ari umwicanyi erega ndi tete dodiste ndi ku nimero ya mbere n'umukiminere none wumva no- nosubira mu gihugu eh, ba- bamvumye nibo bamvumye mugabo nibaza ngo nta mvura idahita zandiri umunsi nzoza wa mutima uracari wa wundi w'ubuvyeyi zobisubiramwo Yego.
mugabo Turiko- iyo yego.
bitebuke nzotaha ego Eh, turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro ku kajambo kanyu ka nyuma margarite barankitse muri ino myaka mirongo ibiri n'itandatu iheze ariko muri ko muritegurira isabukuru ya mirongo ibiri n'itanu kuko mwafashe umwaka ngo mubyitegurire mwubwira iki abantu bose baba babashigikiye baba bagiye bakora ibitandukanye baba bo mwareze akajambo kanyu ka nyuma no muri make ico mugiye gukora muri iyo ndwi yose muzaba muriko murizihiza iyo myaka mirongo ibiri n'itanu eh, ubwa mbere ni ni ugushimira imana kuko nateguye tuzohe- tuzogira inguka ya misa kandi irimwo baba ari abaporoti baba no uvuga ekumenike abantu naratumiye bazoza abo bose bafashije mvuga ijambo ryo kubashimira umuntu adashima ntaco aba amaze ngomba gutangura gukura ubwatsi ndabukurire eh, imana yoyo itantekereje ngo mpemuke hanyuma nshimira abo bantu batigeze bana n'aho nari mu buhungiro bangurikiye bakadufasha bazoba baje bari ngaho ijambo rikuru ngomba kubwira umuntu wese anyumva yaba umunyarwanda yaba umukongo yaba iki ni uko ineza ijya kwama itsinda inabi mezo shalom ni novuga ni ikimenyetso ko atawushobora guhagarika urukundo abantu rero bose bariko bariyumvira kwa nka bene wabo bahaguruke bavuga ati koko ni guta umwanya kuko urukundo ineza niyo yama itsinda abantu bose bariko baragira nabi bace bashira inkota yabo hasi duhaguruke rero twese kandi n'abarundi cyane cyane bababaye baba ari abo bari tanzania baba bari muri congo bari mu rwanda bari mu- i i- eh, i buganda n'ahandi hose bagiye bagumye umutima imana iradukunda ego murakoze cyane rwose marguerite barankitse kuri kano kanya mwahaye ijwi rya amerika kugira ngo tuyage muri rusange ibya maison shalom ejo ijwi rya amerika niryongera kubikora kugira ngo mugaruke mu biganiro byacu bitandukanye muzotugamburukire nk'uko mwabikoze uno munsi murakoze cyane diana ni ukuri uko muzoshaka nibwo butumwa bwanjye nanjye nashaka kandi umujye muramenyesha abantu bose bababaye ku imeja ya mitsingi imana
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc hano dufite saa sita na makumyabiri n'itanu mu rwanda no mu burundi ni saa kumi n'ebyiri na makumyabiri n'itanu dusubire mu burundi aho leta y'u Burundi itangaza ko abarundi biteguye gutaha bose bazakirwa neza ariko abagera kuri mirongo itatu na batatu bashyiriweho impapuro zisaba ko batabwa muri yombi bazakurikiranwa n'ubutabera bagacirwa imanza nk'uko nari nayo basezeranyije rero iyi ni inkuru ya mugenzi wacu desire hatunga imana ibi ni bimwe mu bigize ingingo zikomakomeye zagarutswe ko n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntawugwamiye mu kiganiro n'imenyeshamakuru cyatunganijwe n'ibiro by'ubuvugizi w'umukuru w'igihugu bifatikanije n'umunyamabanga wa leta mu gisagara ca Gitega muri ico kiganiro cabereye mu biro vy'ishuri ryisumbuye rya Gitega ryigisha ubuvuzi akanama k'ibiro bivugira umukuru w'igihugu bafatikanije n'umuvugizi wa leta y'u Burundi batanze inyishu ku bibazo vy'abamenyesha makuru mu vyabajijwe harimwo ikibazo kijanye n'abanyapolitike bahurikiye mu Rurani Senarede bahungiye hanze y'u Burundi bimaze iminsi bivugwa ko bamwe muri abo banyapolitike bagiye gutahuka bakitwa ibihemu na bagenzi babo b'abanyapolitike wirinyamitwe umunyamabanga mukuru ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu aratanga inyishu wirinyamitwe yavuze ko bazokwakirwa nk'abasubiye mu ruhongore rw'igihugu mu gihe batari muri bamwe mu baronderwa n'ubutungane bw'uburundi naho ku rundi ruhande prosper ntagwamiye umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'uburundi yunganiye wirinyamitwe aho yavuze ko umunyapolitiki ahunze aba yiteguye kuba igikoresho ku bwa ntagwamiye nicyo gituma ushaka guhunguka bamuvuga ko vyinshi kubera ko bamwe mu banyapolitike bahorana baba batifuza ko babatana urugamba ku kibazo kijanye no kutihanganiranira hagati y'abatavuga rumwe mu vya politiki mu Burundi aho bakadoma urutoke ku banywanyi b'umugambwe SNL wa Gatongwasa na CNDD FDD wirinyamitwe yishuye avuga ko bibabaje kandi indongozi zo mu mpande zose bakwiye kugwiza inyigisho zo kubahana muri ico kiganiro abamenyesha amakuru basabwe gutanga amakuru adahengamye kandi afasha igihugu mu nzira zijyana n'igihugu mu iterambere prosper ntawugwamiye avugira leta y'u Burundi uyu muvugizi ntawugwamiye yongeye asigura ko kahise kerekanye ko hari amaradiyo yakoreshejwe n'abanyapolitike mu gusenyura inzego z'igihugu n'umutekano w'u Burundi amatora rusange mu Burundi atekanijwe mu kwezi kwa gatanu k'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
inshuti mukomeje gukurikira ibiganiro hano ku ijwi ry'amerika tubashimire ko mwabanye natwe muri aka kanya mbararikira kandi no gukurikira amakuru yacu yandi ataha ya saa moya n'igice aho muri buze kuba muri kumwe na bagenzi banjye ndashimira bagenzi banjye hano muri studio ya gatanu bamfashije wari ku buhanga bw'ibyuma na fasil gabehu wageranije aya makuru wari uyahagarariye ni Etienne karekezi naho jye mwumvaga kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma ndagira nti muramukana amahoro n'amahirwe